iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risamirane washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri sura gatanu muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya kuva uburundi bwikukira hari umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri gushika uyu mwaka turimo w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abarundi biyongereye inshuro zine ni muganga josiane nijimbere aramutswa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi avuga ko urugero abarundi barondoka ko ari runini cyane iyi nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze kuri uno wa kabiri uburundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igwirirana ry'abantu umunsi ushitse mu gihugu c'uburundi abanyagihugu biyongereye inshuro zine zose kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri ugereranije umufasoni umwe mu burundi aravyara batandatu sivyo gaelojo birika neza ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho igwirirana ry'abantu ku isi UNFPA bigereranya ko mu Burundi umukenyezi umwe avyara abana batandatu mu itangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye busaba abanyagihugu kugabanya umuvuduko bibarukako muganga josiane nije imbere atwara ubwo bushikiranganji asigura ko ataterambere rishoboka abantu babandanije kuvyara kuri urwo rugero duhamagariye abarundi bose kugabanya umuvuduko wo kurondoka umve na kuva uburundi bwikukira hari umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri gushika uyu mwaka turimo w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abarundi biyongereye inshuro zine uyu muvuduko ku gihugu abantu batunzwe n'uburimyi ku bice bingana na mirongo icenda ku ijana ni intambamyi ku iterambere uyu munsi abarundi ntibagira isaganirizo aho hariho aho bangana amajana ane baba ku kilometero kwadrato umukuru w'ishyirahamwe parseme faustin ndikumana asanga ari ku burundi bufise ibikwiye kugira ngo abanyagihugu babeho neza nubwo biyongera cyane twe turemeza neza yuko n'uburundi ni ubube gito bw'iwacu twamanye ubugunge kutiyumvira ingorane zihanze abanyagihugu mugabo abarundi twicaye ubutunzi kama dufise burashobora gutuma igihugu gishobora kwisubiraho kutiyumvira mbega abo abana bo mu bihumbi na mirongo itatu turi ko dukora iki kugira bazabeho neza bimwe mu byokorwa ndikumana arabisigura nuko amashirahamwe makuru makuru dusanganywe yotezwa imbere zasosa umuzani nuko atera imbere kuko niho aba ari karagwiza akazi nayo asubira inyuma aho bagira ngo cyangwa atunganywa nabi akazi kakaba karagenda ikigira kabiri dutegerezwa kugwiza abagwiza tunga binjiza imitahe muri iki gihugu kandi ikaja cane cane mu gisata c'uburimyi n'ubworozi c'ubwubatsi batima murazi ko ritanga akazi muri abo bubaka bagira gute n'ikijanye na turisme ica gatatu ni ingene no muri leta uburyo bwiyongera kugira ubuzi bushobore kuboneka bujanye n'ivyo abanyagihugu bakenera mu buzima bwabo bwa misi yose ntibyumvikana ingene akazi mu bwarimu kadatangwa kandi abarimu badakwiye dogiteri cyangwa abaforoma kadatangwa kandi bakenewe mu gihugu ica kane ni uyu muyaga nkuba uri kuraba ngo politiki yo kugira wiza akazi umuyaga nkuba atawuhari ntibishoboka uko biri kose hari intambwe leta yishimira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bufashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ibibazo by'igwirirana ry'abantu ku isi unfpa n'abandi bafasha muri iki gisata bumaze gutera intambwe iboneka aho twavuye kuri bibiri n'ibicendwi ku ijana vy'abakoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ubu tukaba tugeze ku bice mirongo ine na bibiri ku ijana muri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi urwaruka nirwatahura uyu mugambi inyungu zarwo zizobonekera mu kwiyongera kw'iterambere mu bisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu ndikumana anagaruka ku bindi bintu bitatu vyofasha abarundi kwiteza imbere muri iki gihe umuvuduko biyongera ko ari munini ikijigira cyo gushikira ingurane na cane cane gushiraho ikigega bikava mu majambo ikigega gishobora gushigikira ugwaruka n'abandi bafite des initiative zo guteza imbere ivyerekeye ubuzi ico bita petite moyenne entreprise ni ukugerageza ico bita moralisation des affaires ubu abantu benshi batanka rugwaruka yuko abantu bakora ibintu by'amanyanga aribo batera imbere haba ubusuma kurenganya abandi ibiturire gusahura moralizasiyo des affaires prive na publique yarasubiye inyuma ubwo rwaruka rero turi kurigisha imigenzo myiza gukora kirite d'excellence guhayanwa ntabwo niko turaja ikishi iki gihugu ibintu byose biravugwa hakabura gukurikirana ati mbe twashyitse kuki resulta twayishyitse ko mbega ibitwereka ko twayishyitse ko n'ibihe ibintu tuba tubigira mu kirere gusa tuzokora ibi tuzokora ibi tutaja neza gukurikirana icyakozwe n'ingene cyakozwe n'icyerekana ko cyakozwe ku mugabane wa afurika amatohoza yerekana ko muri rusange umukenyezi umwe abyara abana batanu uburundi n'igihugu cya nigeria biri mu bihugu vya mbere bibiri abantu biyongera kurusha kuko igitigira ingereranyo ku mukenyezi umwe ari abana batandatu mu Burundi kandi abakiri bato nibo benshi abafite imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'itanu ni ibice mirongo itandatu na bitanu kw'ijana n'abari munsi ya mirongo itatu n'itanu ni ibice mirongo irindwi na bitanu kw'ijana ayo matohoza nyene yerekana ko umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu abarundi babandanije umuvuduko bariko wo kwibaruka bazoba bigwije na kabiri mu gihe isi ndimwa izogabanuka izo nshuro nyene eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze roje wirika neza tugume bujumbura ariko twerekeze muri komune kabezi hivugwamo abanyagihugu bugarijwe n'ubukene bw'amazi ivyo bigatuma bamwe muri bo bikora ku mazi y'ikiyaga tanganyika abandi nabo bakikora ku migezi itemba iva mu misozi abo vyega bati umwanya n'umwanya korera iradushwaramwo mu ntwaro nabo bati humura ikibazo turakizi vuba kirakemurwa kuko turiko turadodora irya nino ngo abagira neza batugarukire umunyamakuru wacu diane ndonse mu ntara ya bujumbura niwe atugira ku muriro wino nkuru bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba kabezi wa komine kabezi nyene bavuga ko iminsi itanu ishobora guhera batabonye ima ry'amazi rikoroka ku mabomba n'ayabonetse bavuga ko aba ari make cyane kuko isaha cumi na zibiri z'agatondo aba yamaze gukama abashiritse umwete baraheza bakavyuka igihe cy'isaha umunani z'ijoro kugira ngo bashobore kuvoma n'imiburiburi ayo kunywa aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika tubwira ngo amasaha munani amasaha kumi zigeze tugaca tuza twayaronsa rigambe tugana tukanayabura tugataha uko nyene tukararayo bugasha amazi ataraza tukayabura singe tukayaronka tuyaronse naho ni imana muca musubira kuryama Eh bukeye mu gitondo singa ntituryame kaca tugana mu yindi mirimo y'iwacu nyene twebwe ino mu kabezi hari abaryama saa mbiri saa tatu ni ukuvuga rero izo saa tatu uciye uryama saa hindwi usuvyuka uza kuvoma nta bwoba mugira bwo kuja kuvoma mw'ijoro none ubwo burabwira ugapfa gutimbiza ugapfa kugenda nyamba ari so muhuye nyamba kikwitsa ukagenda nta kundi none gokirana abadashoboye kurarira ayo mazi nabo bavoma mu tugezi two mu myonga hari ku kagezi kitwa kanyamazi gatemba kava ku mutumba gitenga uri haruguru y'uwo mutumba turi kuwa kabezi ariko hano kugacimbira umugongo agera kuhashika yamaze kugabanuka atagitemba cyane icyo bikoze biboneka ko abanyagihugu bimvye ikinogo kugira ngo aronke atega gutyo bashobore kuyavoma aha rero bamwe bayahagazemwo bayoga abana bayakiniramwo aha kandi aya mazi y'aka kagezi aca iruhande y'ivuriro ritoya ryo mu kabezi umuntu ayihweje asa n'ataca umuntu yoyakoza ariko nubwo biri uko hari abariko barayavoma muri aba bayavoma batwiganira ko bayakoresha ibikorwa bitandukanye amazi muvoma nayo
yo gukoresha muyakoreshe guteka
asa nabi gutya eh none ko atayandi dufise gitondo barayatekesha mugabo nk'ubu baca bayakoresha utundi dukorwa nko koza amasahani no kumesura je nawe mbona umengo uriko uravoma yego niko ndavoma ariko nayo gukoresha mu budongo kugira dushatize amatafari amazi nk'ayo yasize mu nzu abana ntibahora bayana eh barayana iyo twabuze yo kunywa turahora tuyanywa komine kabezi ihereranye n'ikiyaga tanganyika ivyo bituma abandi banyagihugu batari bake baca bikora kuri ico ni sawa waje kumesurira hano uwacu uvuye mvuye aho haruguru muri japo muri kabezi basi ko waje kumesurira ino nta mazi mufise oyaha amabombo arakama none aya ayo muyamesuriramo mukongera mukayavoma ego turavoma ushitse muri cyo yakoresha gute turayakoresha nk'ibyo guteka kuhagira abana nubwo aba banyagihugu bariko baravoma iki kiyaga bakivomana agashavu uyu avuga ko ubwo bukene buva ko abanyagihugu bato bato boba batitaweho amazi nta kenya habuze uburyo bwo kuyaduha uko amazi ugiye kuraba nko ku makomine ntiyigera abura ku bantu biyifise amazi ntabura mwa ku bantu twebwe bato bato amazi turayabura muyabura kubera iki none amazi tuyabura ku buryo bwo ku- kurwitaho kugira bayatumanurire amazi yava ruguru mu misozi tugira imana ko dufise tanganyika nyasa tuvoma kuko urabona n'abandi ko basanze ngaho bariko baravoma bongera bamesura ariko rero musitanteri wa komine kabezi ndayishimiye renirida avuga ko muri rusangi iyo komine atamasoko y'amazi ifise ivyo bigatuma amazi bayakura kure bikabasaba uburyo bwinshi ariko rero iyo ndongozi ya komine ibandanya ivuga ko ukuronsa amazi abanyagihugu biri mu bibaraje ishinga komine kabezi ntaho dushobora gukabuta amazi turonka turinda kuyasaba mu makomine duhereranye nk'ayo ari mutumba bayatoye imuhuta ayo ariko aramanuka nayo bayatoye muri komine mutamba ariko ubu uye dufatishijwe na ishyirahamwe unicef bicishije muri oap turamaze kuronka imigenzo ibiri y'amazi tuguma dudodora hirya no hino kugira turonke abagira neza badufasha kuko ico kintu nico kintu ca mbere kituraje ishinga ico bikoze ico bikoze abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko bagerageza guhimiriza abanyagihugu gukoresha amazi atetse kugira ngo birinde ingwara zituruka ku isuku rike umukuru w'umutumba kabezi ndayizeye albert avuga ko bariko baragerageza gukinga ikiza ca korera cama cabafashe aho atanga akarorero ko abantu mirongo irindwi mu kiryo ku mwaka uheze bafashwe kugacimbira umugongo k'uwo mutumba arongoye ariko nubwo abajeje intwaro bavuga ko bagerageza guhimiriza ibijanye n'isuku ariko abanyagihugu bo bavuga ko bahaye bitegurira ico kiza twayigwanya ariko ntibyasoboka kubera umutsafu w'amazi tunywa kubera ataho dukura amazi meza aha nta misi isigaye itadufase korera mu kumunani harageze korera itsidufata rero komine kanyosha iza imbere mu makomine icenda agize intara ya bujumbura mu gukena amazi inkurikizi zabwo ni uko abanyagihugu baho bama bafashwe n'ingwara zituruka ku isuku rike muri izo abajejwe intwaro bavuga ko ingwara ya korera yama yateye buri mwaka cane cane igihe nk'iki cici mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika ibujumbura co kimwe no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ijwi rya amerika muyumva ku murongo wa fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri inkuru imwe ivugwa mu makambi mbere yuko dutandukira igice ca kabiri c'ibiganiro tubafitiye muri uno mwanya ishami rya onu ryitaho imfungurwa ku isi pam muri kuno kwezi kw'indwi rizotangura gutanga amakarata akozwe ku buryo bwa none azora afasha impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya rusenda iri mu ntara ya kivu y'amajepfo ya kongo kwisumira ibifungurwa bamwe muri izo mpunzi bitegekanije ko bahabwa isoko ryo kuza baradandaza imfungurwa zitandukanye mugenzi wacu vedaste ngabo niwe tubazi ino nkuru Ishiramwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi pamu rigiye gutangiza uburyo bushasha bwo gukoresha amakarita y'ikoranabuhanga ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda aho aya makarita azajya yoherezwaho amafaranga yo kugura ibiribwa kuri izi mpunzi umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Tirampe ba Emmanuel atangaza yuko ubu buryo bushasha bwo guhaha hifashishijwe ikoranabuhanga bushizweho nyuma yaho uburyo bwari busanzwe bukoreshwa hifashishijwe impapuro zo guhahisha zizwi ku izina rya bo bwagiye bugaragaramo utunenge icyo gitekerezo cyavuye ku kuntu abantu usanga baguma bagira ibibazo byinshi mu gihe ukumva umuntu ngo yabuze izina undi nawe yabuze amaboyi undi nawe bamwibye ibyo rero bashatse kubipunguza noneho bagaca babona ko n'abakozi bakora ku by'amabo ari benshi batwara uburyo bwinshi kandi uburyo bwapungutse ibyo byose babona ko byoba umuti mu kugira abantu baronka uburyo bushobora kubafasha ngaha mu nkambi Shimirimana Tade ni shefu wa village ya mirongo itatu na kabiri yo mu nkambi yo mu Rusenda site ya Rurinda arashimira Pamu na Hase bagiye gutangiza iyi karita yo guhahisha kuko ije ari igisubizo ku mpunzi zo mu Rurinda zahoraga zihahira muri site yo mu Rusenda icyo bigiye kutumarira cyane cyane nuko hariho abatari bashoboye kujabuka baja hakurya ubu bagiye kuza babitorera hafi yabo kandi ikindi bigiye kubamarira nuko inzu zacu kenshi bahora babiba ubu ku buhinga numvise buhari nuko azogenda agazakurayo indyanke abona yuko ashobora kujya swate mu ndwi hama inyuma yaho agasubira kugenda kugira ante gutora izindi Kubwimana Jean Claude ni umunyamabanga wa komite nyobozi y'inkambi yo mu Rusenda atangaza ko iyi gahunda yo guhaha hakoreshejwe ikarita y'ikoranabuhanga izatangira muri uku kwezi kwa karindwi igiye gufasha n'abashefu b'amavilage bari basanzwe bakorera ubushake dore ko Haseri yabahaye isoko yo kubaka amangazini azashirwamo ibiribwa impunzi zizajya bakazihaha Eh, nk'iyi gahunda batuzaniye ku rwego rw'abantu barongoye inkambi ko twakubaka amamangazini kugira ngo ga hahandi twahora dukora dukora ari ukwitanga eh, tutangure gakoronka natwe duke duke biciye mu gukotereshereza canke mu gu- mu gukotesha izi mangazini ku bakomeresa bazaba binjije ifungurwa hano mu nkambi kugira ngo natwe tuze turonka agasabuni two eh, two kwita nk'agashahara Eh, no ku banyagihugu eh, dusanzwe turongoye turabona ko eh, bibafitiye akamaro kanini kuko eh, akazi kaziyongera kuko ifuare yahora iba yahora iba mu minsi itanu urumva bahora baronka akazi mu minsi itanu eh, hazoca hiyongera ko n'abazakaronka gushika ukwezi kose kurangire kuko eh, tuzoba dutangura eh, gusuma guhera ku itariki imwe y'ukwezi gushika ku mwisho w'ukwezi biteganyijwe yuko hazubakwa amangazini cumi n'umunani mu rwego rwo gufasha izi mpunzi z'abarundi kwegera aho zihahira nk'uko twabibwiwe na emmanuel ntirampeba umuyobozi w'inkambi yo mu rusenda bashatse gupfunyira abantu ingendo noneho bazishyira mu masite yose uko tuyafise ari atanu muri senda aho hazoba hafise amabutike ashika umunani tugaca tuja mu rurinda hazoba hari ibutike zitatu mu gatunguru ya mbere hazoba hari zibiri mu gatunguru ya gatatu hazoba hari zibiri noneho mu gatunguru ya kabiri naho habe zitatu urumva zose zoba ari ibutike cumi n'umunani muga mu rusenda kubera ariho hakuru niho bashize ibutike nyinshi umunani aya makarita y'ikoranabuhanga akaba azashigwaho amadolari cumi n'atanu y'amerika amafaranga y'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi pamu ryari risanzwe rigenera buri mpunzi imwe ku kwezi mu mpunzi ziba mu rusenda mu rwego rwo guhahisha ndasenga bo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda
uyu nawe ni wa mwanya tubasuriramo igice ca mu kiganiro muri isangama mwakurikiranye igihe c'isaha cumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda uno musi rero mu ndwi iheze ishami mpuzamakungu ryitaho agateka kazina muntu fidh federation internationale des droits de l'homme rifise icicaro i pari mu faransa ryashize ahabona icegeranyo kivuga ko abantu batari musi y'igihumbi n'amajana abiri bishwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe abari hagati y'amajana ane n'amajana icenda banyurujwe abashika ku bihumbi cumi nabo bakaba bari mu mvuto mu nyuma yaho umugwi witaho agateka kazina muntu mu gihugu c'u Burundi CNIDH Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme nawo warasohoye raporo yerekana ibitigiri vy'abantu bishwe hamwe n'ibitigiri vy'abantu baburiwe irengero ibitigiri vyo biri munsi cane y'ivyashikirije n'ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu FIDH mu kiganiro muri isanga mwakurikiranye igihe c'isaha cumi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umushikiranganji ajeje agateka kazina mu Buru- kazina muntu mu Burundi Martin Ivyabandi ndetse na Ambassadeur Gamiel Ndaruzaniye dusubire dukurikire kimwe mu gice c'ikiyago bagiranye
twaze twibutse ko atayicegeranyo itakozwe na sdh ni umugwi w'amashyirahamwe eh, avuga ko arabera atari akazi na muntu yagiye hamwe aratanga icegeranyo sdh nkumbure ko yari ishyirahamwe rizwi cyane ariko urabye neza eh, cyakozwe n'amashyirahamwe muganga mu Burundi eh, yagiraniye ingorane eh, n'ubutegetsi barayahagarika abo rero nibo bakoze ico cegeranyo ntagira abaza baravuga fdh gusa hari n'andi mashyirahamwe biri kumwe muri iryo raporo ugiye kuyiraba neza biraboneka yuko ari abantu bagiye hamwe bagira raporo imwe E, twebwe muri leta y'u Burundi ubwa mbere ho turababazwa cyane nuko abantu baba bahasize ubuzima badatwawe n'urw'akarago iyo umuntu yitavye imana agandaguwe cyangwa apfuye mu bundi buryo ari bwo bwose atari ubw'indwara atari ubwa agisida isanzwe kureta bundi birababaje nabo nyene kandi niyo yitavye imana biba bibabaje cyane ariko ku bitandukanye ni ku biharuro bitandukanye rero E, twovuga yuko twarafasa twarose akanya ko kubwira abantu yuko raporo z'amashirahamwe mpuzamakungu ko zagiye zirakurikirana e, twagiye turabona ko hagimwe ibintu byo kurenza urugero cane rwose hanyuma uravye ukuntu ibintu biba byanditse ibyungana mugana ukuntu aba yanditse hari bya bindi byo gushaka kurondera ibyotuma igihugu abayobozi b'igihugu berekanwa nk'uko ari bo nyirabayazana mu buryo bwo guhi- byo guhungabanya agateka kazina muntu ariko ibihungabanya agateka kazina muntu ni byinshi ikindi cyo tubabwira rero ni uko eh, iri shyirahamwe rya- iri- uyu mugwi wigenga ujejwe by'agateka kazina muntu warashyize icegeranyo cawo mu nama nshingamateka barashize ibi- ibiharuro by'ukuri bitandukanye cyane n'ibyo umugwi wa fdah nabo bari kumwe bashikirije E, twebwe turavye ibiharuro twegeranije mu bushikiranganji bwacu kandi tuzaba dushira ahabona E, ntibiri kure cyane y'ibya sndh mugabo naho nyene ntibishikira zo muri sdh turetse eh, mu nshirantahe n'ibyo abandi turetse ibyo biharuro bitandukanye abantu bakoze ayo mabi baramaze gukwitwa intahe mu gahanga murafise urutonde rw'abantu bamaze guhanwa Eh, ni ukuri abantu bose bagirijwe amabi hanyuma kuko mu- ukuntu ubucamanza bukuru hariho iby'amatohoza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu eh, murazi yuko harabaye ibihe y'aho abantu bahamagara abantu mu myiyerekano ariko ari iby'amategeko basanze yahavuye n'abi- n'ibigumuko Eh, warasanga ibintu byinshi byaba mu ijoro ugasanga inkozerera zirasana mu makarati atandukanye yo mu gisagara ca bujumbura Eh, bukeye ukabona ibi- aho byari bigoye by'ukuri kumenya eh, umuntu yabakoze ico caha uwishe umuntu abandi ugasanga batoye mu bisaka abandi batoye ku bi- ku mabarabara niho rero idosiye yari yose kuri ibyo byose mu bucamanza muri mu biro kwa procure baciye bihutira kugira amatohoza ariko mwe ibyo twasanze ni uko uko biba ahandi n'iwacu twasanze muri mwene ubwo bubisha amatohoza afata umwanya muremure kandi biragoye Mu- mu ariko ka- bagiye barafatwa eh, matoho amanuza barayakoze baraja imbere y'intahe baraburanywa aja no mu mo- no- no mu ma- mu- mu- mu buso hariho n'andi ma- n'ibindi rero bagitohoza bifata umwanya muremure hari amatohoza amaze imyaka n'imyaka no ngaha rero iwacu dufite uburyo nabuke cyane cyane muri bya byuma byo gufata amasanamu n'ibindi ari byo usanga byanagoranye ariko nta caha na kimwe kidazohanwa ubu re- ego reka reka tuje na Bwana kwa ambasaderi Baba- Baba baringanije ngaho.
Gamaliel ndaruzaniye nawe nyine agira icyo atubwiye ku byerekeye ubudasaba buri mu biharuro byashyikirijwe ni- n'amashyirahamwe abiri ahanira hagati y'akazina muntu ibiharuro byerekeye cyane cyane abantu bagandaguye mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu eka n'abakubaguwe eka n'ababurizwa igufa duga ku ijambo umushingantahe ndaruzaniye Eh, murakoze cyane rwose nagira nsubire ndamutse umushikiranganje turiko turavugana Eh, ibiharuro byatanzwe na FDH n'ibitatanzwe na CNDH n'ivyo bifiswe na guverinoma ico ndabivuga ko sinobiharura jewe byaba bikeyi byaba vyinshi ni uko abarundi bagiriwe nabi bamerewe nabi hakaba rero yuko leta iriho tegerezwa kuzuriza abo bagiriwe nabi igategerezwa gukingira abasigaye bose adatoranije kugira mu burundi bareke kwama babuye ikibi iminsi yose muri ino minsi tugaruke gusubira kuvuga uburundi butera imbere uburundi bushingiye ku ntwaro rusangi yuzuriza bose ivyo biharuro rero biteye ubwoba vyose byaba igihumbi n'amajana abiri amajana ane nibaza yuko ababisinye ko bafise ivyemezo y'ivyo bashizeho ivyo rero bizoboneka igihe kumbure haba imbere y'intahe muri leta canke haba ahandi abo bantu bazosigura ivyo babonye bigatohozwa intahe ikagira ico yemeje nayo ubu ntaco novuga ko ivyo bitigiri vyose nizeye ko n'ibitigiri vya leta yavuze ko bizoza biri munsi y'ivya CNDH jewe nibaza yuko ivyo vyose igihambaye ni uko leta yokwishinga guhana abo bacumuye bacumuye hanyuma ika- ikemeza abarundi ika- ikumvisha abarundi ko ibakingiye bose kugira umutima ureme basubire mu bikorwa muri iki gihe turiko turavuga kandi hariho n'ibitero byabaye ejo bundi eh, eka byahitanye vya grenade byahitanye eh, ubuzima bw'abantu batari bake akamumotera abantu bose ku mpande zose ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye eh, k- ku vyerekeye cyane cyane ubwo bwicanyi bubandanya ni nkaka hari ico ntategera neza tumaze iminsi tuvuga mu makuru ngo impande zose ku bwanje nta mpande zose n'abarundi bose bari mu gihugu impande zose rero abo bakora ico kibikumbure n'abarundi bose mugabo n'abapfa n'abarundi bose cyo gituma umuvyeyi wa bose leta yogereza guhana abacumuye nk'uko minisitiri yabivuze ntihacumura umuntu uko ari imbonerakure ntihacumura umuntu kuko ari umujeye canke kuko ari uwa uwo mu ntara iyi n'iyi mu bwoko ubu n'ubu uwacumuye bikaboneka intahiramuhana ku gicumuro yakoze ico nico nibaza leta yoshimikira ko kugira abarundi bose bumve ko bakingiwe vyabaye rero naravyumvise mu maradiyo sinobikomanta cane kuko mwumva ndi kure bimwe ndabibona mu makuru aza ahandi ariko birababaje bagira kumbure ababishobora bose shigikire abashinzwe ubutungane bagerageze ko aba bakoze ivyo bibi bose ubuhanwa nta mpande ziriho n'abarundi bose uwacumuye rero ntiyogererwa imbabazi kuko ava ka- kwa naka canke ashigikiye naka canke ntiyohanwa gusumba kuko ava hanaha uhanwa n'amategeko agenga ico kibi bagirijwe bose niho abarundi bo kwizigira intahe bagatekanirwa leta nayo ikabemeza ariko ibakingiye bose ko turiko turabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika bonaparte mwiriwe neza Mwiriwe cyane muri hehe bonaparte twaba turi bujumbura Eh, izina ry'ikirundi mwitwa nde ngiyumva sengiyumva m- murafite ikibazo murafite icyiyumviro iyo hanini cyari nk'ikibazo n'icyumviro nagomba guterera yego bwa mbere ndamukiriza abatumire Eh, barakumva duga ku ijambo ubwa kabiri nagomba mbaze eh, ahanini ikibazo ku mushikiranganji kuko ahanini bavuze ati ibiharuro n'ibyo badahurizaho ku byatanzwe na fdh na sndh ni uko ahanini bobo nibaba babikora baba bafite n'ibyemezo n'amazina ku mbure yerekeye n'abo bantu bagi- ba- ba- bahuye n'ibyo bi- byago nashaka kubaza umushikiranganji mbega ibyo biharuro batanga ntibashobora aho kubikorera ko hanyuma bakamenya abo bantu abo ari bo kuko umuntu naho bavuga ati yabuze cyangwa yagiriwe nabi aba afite izina n'aho akomoka ne- kumbure n'aha- na- n'ahaba omusa ahoye leta ikaba ariyo yokoreraho kugira imenye neza abo bantu ko babaho cyangwa batabaho igahinyuza ifatiye ibyo batanze a- atari duhakana ibiharuro gusa hanyuma ikindi kigira kabiri nashaka kubaza ko bariko baravuga bati umushikiranganji reka avuga ati leta kuva aho habereye ibyo byago baragerageje kuza baraba abagiriza ibyaha bakavuga ko amatohoza mbega kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ayo matohoza ageze he abamaze kwagirwa n'icyaha bangana gute imanza zimaze gucibwa ababonye ko bahohotewe bangana gute kuko mu biharuro gusa biragoye kumva ko eh, umuntu bavuze ati ibiharuro ntibabihurije ko gusa ibiharuro si ibiharuro nk'uko tubyumva ni abantu ni ubuzima bw'abantu bw'abarundi novuga bwa- bwagiriwe nabi hari hakenewe ahanini igikorwa atari ibiharuro gusa ibyo bimezo byari ibyo murakoze bonaparte reka tumuhe ijambo tumuhe ijambo eh, umushikirantahe n'iby'abandi agira icyo avuze ku bibazo bibiri mubajije ikibazo ca mbere cerekeye eka ukuntu leta yoshobora guhinyuza eka naho amatohoza ageze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu duga ku ijambo mu kanya gato murakoze nkundikije nashaka bwa mbere nshimire gamariyeri kuko yavuze neza yarabaye mu buyobozi bwa kino gihugu ibya leta arabizi ukuntu bikora kandi yabivuze neza yuko atabara ry'umwicanyi umwicanyi ni umwicanyi nyene umufata nk'uko ari niyo hageze kumuhana ntumuhana ukurikije aho yavuye ukurikije uko yavutse ukurikije umugwi yoba arimo icyo nicyo abantu bakwiye kubanza kumenya kuko nicyo gituma abarundi baba abarundi iyo tuvuze uburundi rero eh, twese dukwiye kubabara rimwe igihe hagize ubuzima bw'umuntu businzikara ariko icyo tuvuga yuko icyo twita la tolerance à la mort kwiba zero umuntu apfuye agapfa mu buryo buda- butanduka bu- bu- bu- bu- bu- bwo kwicwa wese tubabare ntiturabe ngo ari muri urya bwoko muri urya mugambwe wakora rujya rwego aho niho tuba tuba tubakira ahantu rero bakunda ku- dukunda kwihembera ngaha nuko dushaka kwerekana bakunda kutubwira ngumva ngo abo mu nzego za leta ngo abapolisi ngo abasirikare ngo n'abahanya polisi sirikare afite uburenganzira kimwe n'undi munyagihugu yo imbere y'uko uja inta- y'uko imbere y'uko aja imbere y'intahe hariho amategeko ateza gukurikizwa njyewe n'amatohoza njyewe no gufika urubanza akaburana hanyuma hanyuma yera kera yagira uducaka cagira ego Bavuze mereka ufite reka tumuhe amakuru, n'akanya ndabona akanya ufite katujanye insabane.
ndabasabe mumpe inyishu ngufi ngufi reka duhe n'ijambo ambasaderi gamariye ndaruzaniye nawe nyine agira icyo avuze ku vyashikirijwe ku bibazo vyashikirijwe na bonaparte eka no ku nyishu mutanze mwebwe Eh, murakoze Eh, nibaza yuko leta ibanga ryayo si uguhinyuza minisitiri yavuze ko bariko bariha raporo nabo y'abo bantu bapfuye n'ivyashitse n'ababishe ngiya raporo ya leta zoza ihumuriza abarundi ko ari bike kandi bavyizigiye iyo raporo rero ibonetse yofasha gutegera neza vyabaye n'ahandi guhinyuzanya ntibikenewe kuko bajya abantu banditse raporo ya fdh barayisinye ko baraza abanditse raporo muri sndh barayisinye ko barafite igituma babisinye barafite n'ibyemezo ivyo vyemezo rero nivyo bikenewe gushirwa imbere y'intahe kugira bahinyuzanye na gatoyi igihe umuntu yeze bagasanga ivyo bamwabirije sivyo bamwambika umutamana wera asubire mu bandi bashinga ntahe babone ko atacumuye igihe umuntu yagiririzwe n'icaha bamubone urwaruka rumumenye bamuhane hanyuma abarundi basigaye bagira ati e uwacumuye arahanwa natwe turashobora gukora twizigiraniye kuko leta iratubona leta rero ntizoza guhinyuza gusa nosaba ko leta yemeza ko abo bantu ivyo bavuga nibabishyira imbere y'intahe bavyemanga nabo kuko uzoba yabesha azobihanirwa naho nyene abo rero uwavyanditse yabisinye ko imbere y'amakungu azovyemanga leta mugabo itweme yari minisitiri yaravuze muramba barangi yanumvise yanumvise neza yuko ariko bagira raporo ya leta nibaza ko izoba ikenewe kumbure mu minsi iza eh, igihe bazokwifuza kuyishikiriza yodufasha gutegera neza ibyabaye ariko si uguhinyuzanya na gatoyi kuko byose biza bihanga leta niyo ishinzwe kuzuriza abantu muri ibyo bibi byose bizaba byabaye ifite uruhara ruhambaye cyane rwose si uguhinyuza na gatoyi ni ugushyiraho ubutungane bushize nicyo gikorwa cya leta akaba ino ngaha duce dusozerera ibiganiro by'uno mwanya abakozi bamenyesha amakuru batandukanye badushikirije inkuru mwumvise yakoze fasile ari muhinga bw'ivyuma na engineer Diane Nahazwe nije twari kumwe kuri micro ndayifurize kururanirwa uruganda rw'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda rurongera rugaruka igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru